Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa baratan kalee galgala hiriira ba'anii jedhanii qophii jaalanii san deebisa.
Waggaa lama lamaan kan gaggeeffamu dorgommiin shaampiyoonaa ispoortii guutuu Itiyoophiyaa kalee galgala magaalaa Hawaasaa keessatti banamuusaa akka dubbatan barattoonni Oromoo kan Yuunivarsiitii Hawaasaa Oromoota dorgommii ispoortii kanarratti hirmaatan deggeraa ega oolanii booda gara mooraatti deebi'an. San booda haala mooraa yuunivarsiitii hawaasaa keessatti uumame barataan sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate akkas jedhe.
Achitti walitti qabamanii sirbaa maal jira gara gibbii yuunivarsiitii hawaasaa seenanii jechuudha barattoonni Oromoo. Achi baay'inni ijoollee mooraa keessaa daran dabalaa dhufe. Gaaffiin nuti gaafanne gaaffii dhiifatamaa miti. Gaaffii bilisummaati reebichi ilmaan oromoo taasifamaa jiru dararaan haafuu afaan sadaniinuu afaan oromoo afaan ingiliffaa fi afaan amaariffaatiin yaadannoo gaggeessaa turani bakka baay'eetti wal qoqqoodan jechuudha baay'inarraa kanas ijoollee oromooti hiriirri kun naannoo gara saatii afurii walakkaa innaa ta'u galgala keessaa jechuudha gara magaalaatti illee hin dhaga'ame sagaleen baay'eedha ijoolleen baay'inarraa kan ka'e jechuudha poolisoonni haaluun hin beekne gidduu seenanii nu marsani.
Poolisoota warra eessaati?
Poolisoota naannoo jechuudha. Naannoo uummattoota kibbaa. Isaan seenanii nu marsanii ijoollota addaan bittinneessuudhaaf yaalan. Ijoolleen kuuwwan sodaarraa kan ka'e hiriira keessaa yeeyyaatee gara laabrariitti illee kan namni jirti gara doormiitti illee kaawwanni taasisetti ijoolleen baay'een qabamaniiru ijoolleen kunillee reebamaniiru ijoolleen shamarranis keessa jiruun. Reebichaa fi ennaa qaban ijoollee gaachallisanii miti hanqabanii hirreebuu hin dhiisuu maal godhuu waan akkanaaf ture.
Sana booda hoo hin diigamee?
Sana booda ijoolleen addaa yaate bakka poolisoonni jidduu galanii maal jennaan jechuudha.
Kan yuunivarsiitii bulchiinsi maal jedhe egasii?
Pirezidaantiin mooraa yuunivarsiitii hawaasaan nutti hin mul'anne qaamaan pirezidaantiin gibbii dhufee rakkinni keessan kana maal maal nu jedhee nu naasuuf.
Har'a hoo wanti isiniin jedhan jira?
Har'a lakkee wanti nu jedhan jiru.
Warri qabaman eessa jiru?
warri qabaman kaleessa asuma keessa buufanni poolisii wayiin ijaaramee asuma keessa bulchanii har'a immoo gara misiraak barraan jedhamu jira buufanni poolisii wayiin misiraak barra hawaasa jechuudha achitti geessanii odeeffannoo jedhamutu jira.
Barattoonni kun akka jedhanitti hiriyyoonni isaanii hidhaman ni jiran.
Ammatti akka odeeffannoo jirutti ijoolleen digdamii ja'a mana hidhaa jiru jedhama. Hiriira ba'anii hiriira kanarratti yaadannoo garaagaraa gaggeessaa turanii. Dhaadannoon isaanii maastar pilaanii mootummaan dogoggora ta'uusaa amanee fudhateen sababa maastar pilaanii kanaan namoonni hidhaman nu faayitamanidha. Dabalataan immoo erga mootummaan kun amanee fudhatee dogoggora ta'uusaa sababa kanaatiin lammiileen ajjeefaman isaanis beenyaan akka kaffalamu kanadha iddoon hiriirichaa. Sana booda poolisiin naannoo hin dhufanii konkolaataadhaan karaa seensaa seenanii suniin booda duuba naanna'anii ijoollee ari'uu qaban. Booda ijoolleenis baqatanii kaan shiboon jira shiboon mooraa keessa kan dallaa wantoota tokko tokko ittiin haguuguudhaaf waan ta'u isatti illee daramanii baay'ee miidhaman jiru ijoolleen.
Barumsoo.
Barnoota ammatti baay'een jalqabni har'a ganama ture harka caalumaan jalqabu ammii jalqabuun jalqameera kamni warri seenanii baratan barataniiru. ganama kanatti ammattumtu hin jiru suma galgalaaman.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Hawaasaa Piroofeesar Yooseef Maammoo bilbilaan argee akkanaa ibsanitti kanneen hidhaman dhiisiiti kanneen hiriiran iyyuu digdaman caalan galgala sa'a sadii irratti yeroon arge yoo baay'ate soddomii shan turan jedhan kanas achuma waanan tureefan argee jedhu.
የታሰረም የለም እዛ ይዘው ወዲያውኑ እዛ የተለቀቁት የተመታ የተደበደበ ምንም የለም። እንግዲህ አይኔ ነው የሚያየው።
ከኒዳሜን ጅሩ achumatti qabanii battalumatti achitti gadhiisanii kan rukutame kan reebame kan jedhanis hin jiru isa kana gaa ija koo targee jedhaniiru lakkoofsi barattootaa xiqqoo fi to'annaan ala kan hin baane yoo ta'e poolisiin maaliif waamame moo poolisii mooraa seene jechuudha kan barattoonni dubbatantu soba.
መጥቷል መጥቷል እሱ መጣ ቆዩ ተበተኑ ብለን እኛም ስንል እምቢ ስላሉ ነው poolisiin dhufeera kan dhufes addaan faca'aa jennee gaafannaan waan didaniif dhufan garuu akkuma siin jedhu soddomii shan hin caalan sagaleen isaanii galgala waan ta'eef ni dhaga'ama ture jedhaniiru nagaa mooraa eegsisuuf poolisiin dhufe san booda barattoonni fedhii isaaniitiin addaan diigaman jedhan piroofeesar yoosef barattoonni garuu hiriyoonni keenya digdamii ja'a ammayyuu hidhaa keessa jiru jedhu.
ትላንት እኔ እዛ እያለሁ የታሰረስ ተማሪ አላየውም እኔ እና እሱን ማውቀው ነገር የለም።
Kaleessa yeroon achi ture barataan hidhame an hin argine waa'ee hidhamuu isaanii waan an beekuu hin qabu jechuudhaan pirezidaantii yuunivarsiitii hawaasaa Piroofeesar Yoosef Maammoo deebii naa kennan xumuraniiru.
Godin gujii aanaa liiban magaalaa nageellee booranaatii fi olloota baadiyyaa hedduu keessatti nama dhiyootan hiriira baatan jedhanii barattoota dabalee nama hedduu hidhuu jiranii jedhan warri achi nu dubbifne poolisiin ammoo nama hidhamee jedhan quba hin qabnu namni hidhamillee hin jiru jedhanii warri reefu aanaa liiban keessaa dubbifne namni tokko akkan jedhu.
aanaan aananii dha'anii rakkoon lafteen ishee jirtu rakkoo bal'oo ijoollee qaqqabaniidhaan hidhanii dhawween nama hidhanii ulaaji foddaaddan itti buusanii katamaan ammoo bulbul qaqaqallaa simmintoo adde qoraachii ayeella borona.
Lafan maqaa dhodhooftan aanaa yookaan baadiyyaa lafa baadiyyaa ta'an maqaa dhodhooftan keessatti wanni mirkanaa wanni ati argite maal fa'a?
Inni mirkanaa wannaan hubadde argee lambisuun poolisii itti buusanii poolisii aanaa dhiibaniitii fi poolisii federaalaa itti buusanii poolisiin sun nam dhaamtee nam qaqqabdee qawween nama hafee ijoollee man barnootaa keessaa baqattee nama sadiif afur ga'ullee bulbul keessa qabanii fidanii dhakaa qallaallee akkasuma nama dhanii nam dhaananii qawweellee nama dhanii ijoolleellee qaqqabanii fidan nageenya kalee faa guyyaa dheengaddaa faa guyyaa juraa faa guyyaa sadii guyyaa afurii akkasumatti jira. Wanni kun hiriir biraan ijoolleen Nageellee Booranaatii fi magaalaa adda addaa cufattuu baatee jirti. Warra hiriir bahee warra hiriir sun keessa jiru bakki jiru taklaalla barbaadanu qabaa jedhanii sabab kanaan barbaadanii qaqqaban. Nami qabanii nami amma ammaa kanidhaa jiru garnam soddomaan gahaa nami guyyaa arbaa kan bahe ammoo na kudhanii sagal nam gar soddomaatti dhaata.
Nama kam namni kuni?
Nami kunin gariin barattoota gariin jaarsiyyaati gariin warra hojjeta mootummaati. Dhiiran jabaa ka jedhan tokko hin jira.
Maan hojjeta?
Hojjeta mootummaati. Afatu kasee ka jedhan tokko illee jaarsaa hidhamee ture amma guyyaa kan ba'ee jira. Nama baay'ee maqaan hin beeku. Namni dhaanamillee nam baay'ee jira. Nam maqaan hin beekne malee namni qabanii dhaanan gar bulbuliitti gar dhakaa qallaatti nam baay'ee dhaana. Warri kun cufti hiriir baatanii jedhanii wanni biraa tokko illee warra kan hin jirtu hiriir baatanii jedhanii.
Hiriirri oomeeti?
Hiriirri kan duraanii kafuun amma torban lama torban sadii moo akkan irra jira. Warri hidhanii an jedhu kana gimnaashi wayni beekuu dabree jira gimnaashi ammoo poolisii magaalaatti dhaqa. Hidhaa Nageellee Booranaa.
Poolisiin qawween illee tokkoftee jette maalirra tokkosan qawwee?
Barattoota barattoota bulbuli bulbuli irratti qawweetti tokkosanii dhakaqallaan ijoolleen ni baqatte dhakaqallaan ijoolleen baqattee raasaa jirti barattoonni isaatti namni keessa jiru. Mana barnootaa fi ijoolleen dhakaqallaan baqattee keessa baate.
Man barumsaa kam fa'a fakkeenyaaf?
Ka bulbuliif ka dhaqaqallaa.
Yoomtuun?
Kaleessi jedhee gaddaallee akkasuma keessa baate.
Maaf baqatte?
Duraan hiriir baatanii waan jedhaniin ijoollee barbaadanii keessaa qaqqabuuf ijoolleen isaan barbaadan jedhanii poolisiin dhuftee poolisa poolisa agartee naan ijoolleen baqate.
Poolisiin nama tokkoftee jette nam dhawamu fa'a waan argite qabda?
Namni xiyyitiin dhoofte hin jiru nama ammoo baqasitti tokkosanii baqattee jalaa baate ijoolleen.
Amma wanni ati jechuun jirtu walumaa yoo deebifnee jennu gara nam soddomaa ta'uttidha jira jetta. Amma lafti maal fakkaata amma dubbii kana fakkeenyaaf?
Nageellee booranaa sodaa baay'ee kee jira sodaa malee yeroo fammi namni xiqqoo qabban qaba ammoo sodaa baay'ee jira. Agammallee namni barbaadan baay'ee jira nam baay'ee barbaaduu jira.
Warra akkan nam barbaadu kun poolisii?
Poolisii takka nam barbaadu.
Poolisii eessa? Oromiyaa moo ta godina?
Oromiyaatii fi ta godinaati.
Waan ammaan tana himachuu jiran kan irratti poolisii aanaa liibaniitiif poolisii magaalaa nageellee booranaallee dubbifne kan irra namni qanqaraa dubbise abdi shoomee qaallichaati qorata poolisii aanaa liibaniiti.
Wanni an dhagaa hin jirtu nami qabanii nu birga illee hin jiru.
Oomaa wanni namidhanillee waan akkanaa oomaallee waan tokkollee hin dhageenye.
Wanni namidhanillee hin jirtu.
Nami hidhan amma akka soddomaatu har'a kudhan isa galgal lakkisanii nami hidha tafagaa aga kudhan isa galillee akka soddomaan gahaa jedhani. Waan kana wanni ati keessa dhageettallee hin jirtu maal jennaan aanaa yoo yoo sila namiidhaan jiraat gara keessanillee dhufa ijoolleen isuma hedduu baqattee gara gar simintoo kan fa'a gara dhaqaqallaa gara bulbul gara boobaa fuula hedduutti ijoolleen babbaqattee jennaan nam duri hiriir baay'idhanii jennaan ijoolleen guddoo baqattee jedhani. Poolisii federaalaa fa'aa poolisii naannoo fa'aa poolisii jechuun kaa godinaa fa'aa nama hedduutti akkan duddufe ijoollee nama hedduu barbaaduu jiranii jedhanii.
Anguddoo keekuu hin qabu.
Ee.
Odeeffadillee ammoo.
Nam dhibiin na.
Namni gaddiisan ka fuula teenyaatti hidhanii arda gaddiisan namni kudhan isa galii hin jiru.
Atin qorataami?
Ani qorataa ta'uuti malee.
Ee.
Namni poolisii aanaa liibanirra gara wayini beetii dabree namni kudhan isa galii addaa gaddiisani.
ee qubin qabdu Aankuuf qaba hin jiru.
ee Eh, ijoollee dhiyoo hiriira baate nama hidhanii fa'aa ati qub qabdu Nami hidhan.
nami hidhanii ijoolleen na- Nami hidhanii nu biratti ebel jedhan kaanii nama hiriir seeraan alaatiin hidhani.
ee Ka hidhanii ebeluma keessanii nu bira jiru hin jiru.
ja poolisii magaalaa nageelle booranaa obbo kadir jibboo bilbilee jennaani akka gabaabaa wal dubbanne obbo kadir akkam
Nagaa.
Ee, sora lafee kan ameerikaa waashintan diisii bilbilaa vii'oo'ee dhiyootan ijool gara keessan kanatti ijool loonaan hiriira baate gara nageelle kanfaa gara aanaa liiban kan keessa fulaa kadheessa qoraatti ee, gara dhaqaqallaa gara simmintoo bulbul ee, fulaa akkanaa sana medduu dhuu jiranii jedhan isuma gara keessan illee gara magaalaa nageelle illee ma- mana hidhaa kanallee ijoollee hedduu fidanii jedhanii waan kan qubu qabdu
Waa kuban qabu namni bira hidhamee hin jiru.
oo tokkollee namiidha hidhamin jedhu hello bilbili kun akkanaan cite erga deebi'ee bilbile jennaan argachuu hin dandeenye.